ఇది నిజ్వి అమెరిక్ ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi uyu munsi ni kuwa kabiri itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na fide niyo ngabo twumva ko abayobozi bacu baguye muri kesi imeze kuriya byaduteye guhungabana ariko hari n'abacitse intege nyine natwe impungenge dufite ni uko iriya nzu twahereye mu bu- mu igitangira tuyubaka none tukumva ko amafaranga twayitangiye n'ubundi ntiyatanzwe ubwo se nayatanga mfite ikihe cyizere noneho ko yishyura aba ni abanywanyi b'ishengero rya adepr bavuga ku ikoreshwa nabi ry'amatungo yaryo iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushyikirizwa na mugenzi wacu rosine munezero waramutse rosine mwaramutse fidele mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cy'ubwongereza aho abantu bashika kuri cumi n'icyenda baguye mu gitero cyabereye ahariko habera ibirori by'umuziki byari byatunganijwe n'umuririmvyi w'umunyamerikakazi ariana grande mu gisagara cya manchester ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bivugwa kandi ko abarenga mirongo itanu bakomerekeye muri icyo gitero ibisasu bibiri nivyo vyaturikiye muri ico kibanza cari categuriwe abantu bashika ku bihumbi mirongo ibiri na kimwe ivyo birori vyari vyitabiriwe ahanini n'abana b'abigeme ari nabo basanzwe bakunda cane umuziki wa ariana uwo muririmvyi asanzwe hari mu gikorwa co kuzungurukana umuziki mushasha aheruka gusohora yatanguriye mu gisagara ca phoenix muri leta ya arizona hano muri amerika itariki zitatu z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka atekanya kandi kugendera ibihugu vy'ububirigi polonye ubudagi ubuswisi ubufaransa n'ibindi bitari bike gushika ubu igipolisi c'ubwongereza ntaco kiravuga ku bijanye n'abakoze ico gitero canke amakuru arambuye ku vyerekeye ico gitero perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika mu rugendo arimwo muri israel kuri uyu wa mbere yatumye urutoki ibikorwa by'igisirikare cya irani kuri ibyo perezida trump yongeye kandi atuma urutoke leta yahora irongowe na barack obama mu kuvuga ko amasezerano yatewe ku igikumu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bijyanye n'ibigwanisho bya nucleaire bihu- bihingurwa na irani byabaye impfagusa umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu mu ijambo yashikirije yavuze ko ashima imigambi mishasha ya amerika ku bijanye n'igihugu ca irani co kimwe n'imigambi yo mu karere k'ibi- k'ibihugu vy'abarabu perezida trump ntiyahengeshanije kwagiriza irani ko mu kibanza co gushima ahubwo yagwijije abagwanyi amafaranga hamwe n'ibigwanisho ku mugwa mukuru wayo muri iraki no muri siriya imbere y'uko agirana umubonano n'umushikiranganji wa mbere wa israeli perezida trump yatangaje ko mu mubonano yagiranye n'ubutegetsi nako n'abategetsi b'uburusiya mu ntango z'uku kwezi yahakanye ibirego bivuga ko israeli yakoreshejwe na amerika mu bitero byakozwe ku bagwanyi ba leta ya kisilamu perezida trump yatangaje kandi ko uwo mubonano uzofasha ivyo bihugu uko ari bibiri gukomeza igikorwa co kurwanya iterabwoba rya leta ya kisilamu n'iyindi migwi y'iterabwoba isanzwe ifashwa na irani co kimwe no ku isi yose leta ya gambiya yasohoye iteko ryo gufa- ryo gufata ubutunzi bwa yaya jame yahora atwara ico gihugu kuri uyu wa mbere ubwo butunzi bugizwe n'ububiko bw'amafaranga bugera kuri mirongo icenda hamwe n'amasosiyete ashika kuri cumi nane umushikiranganji w'ubutungane abubakar tambudu yemeje ko jame yagi- yagiye asahuye amafaranga aharugwa mu miliyoni mirongo itanu z'amadolari imbere y'uko ahunga gambiya agana igihugu ca guine equatorial mu kwezi kwa mbere gushika ubu jame n'abo bakorana bakaba ataco baravuga kuva bavuye mu gihugu tubuse ko yaya jame yatsinzwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze akaba yari amaze imyaka mirongo ibiri n'ibiri ari ku butegetsi uretse ubutunzi yagiye asahuye abakora amatohoza aho muri gambiya bamenyesha ko bari mu gikorwa cyo kurondera abantu batari bake babuzwe irengero ryabo ku ntwaro ya yajame abasirikare amajana n'amajana basu- basubijwe mu buzima busanzwe muri cote d'ivoire bihereje amabarabara mu gisagara ca bwake kiri hagati mu gihugu kuri uyu wa mbere basaba ko leta ibaronsa amafaranga bavuga ko ibaheraniye leta ya cote d'ivoire yari yemeye gufasha abahoze bagwanya ubutegetsi bagera ku bihumbi bitandatu basubijwe mu buzima busanzwe kugira bashinga imigambi yo kwiteza imbere yamara abo bahoze ku rugamba batangaje ko badashaka imigambi yo kwiteza imbere nyabuna ko bashaka amafaranga abona bihereje am- bihereje amabarabara in- mu gihe abandi batari bake bari bakoze imigumuko nabo ku mugwa mukuru wa Abi- ku mugwa mukuru ya Abidjan mu ndwi iheze imigumuko yamaze iminsi ine basaba kuronswa agashiro kabute abasirikare basubijwe basubije mu buzima busanzwe bagize bagize imyiyerekano kuri uyu wa mbere nabo nyene bakaba basaba agashiro kabute nkako abagize inama y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bateguye inama yihutirwa kugira bige ku kibazo kijyanye n'ibigwanisho bya misile balistike biterwa na korea ya ruguru iyo nama itekanijwe kuba kuri uyu wa kabiri yatumwe ko n'ibihugu bya leta zunze ubumwe za amerika korea y'epfo hamwe n'ubuyapani nk'uko byatangajwe n'umurwi wa irugwe abahinga baturuka muri korea y'epfo bamenyesha ko ku muhingamo wo ku munsi w'imana korea ya ruguru yateye misile iturutse mu ntara ya pyongan mu bumanuko bw'icyo gihugu iyo misile yagenze ibirometero amajana atanu imbere y'uko igwa mu ibahari ry'ubuyapani itangazo rya amerika ryasohotse inyuma ya- ryasohotse inyuma y'aho perezida moon jae wa korea y'epfo atumiye ko inama y'umutekano ya onu ku bijyanye n'ibitero by'izo misile shinzo abe umushikiranganji wa mbere w'ubuyapani nawe akavuga ko icyo ari ikibazo gihanze amakungu mwamenya ko igitero cya misile balistike korea ya ruguru yakoze kuri uyu w'imana kibaye icy'icumi iteye kuva muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi
urakoze rozini ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho sentare nkuru ya gasabo ku munsi wa mbere yaburanishije urubanza ku ifungwa n'ifungurwa rya musenyeri tom rwagasana na bagenzi biwe batanu bikekwa ku vyerekeye gukoresha nabi amatungo y'ishengero rya adpr angana n'imiliyaridi zirenga zibiri mu mafaranga y'u rwanda ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kaboyi tom rwagasana wari umuvugizi ashinzwe n'ubuzima bw'itorero rya dpr ari kumwe na mutuye mariya christine wari umubitsi w'iryo torero ndetse n'abandi bagenzi babo bane bagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa gasabo kuri uyu wa mbere ubushinjacyaha bubarega ko hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu na bibiri na cumi na karindwi abaregwa banyereje miliyari zisaga ebyiri n'igice mu mafaranga y'u rwanda yagombaga kubaka hoteli dove y'itorero rya dpr ubushinjacyaha bwavuze ko abaregwa barigishije ariya mafaranga bishyura ibikoresho bya baringa ubushinjacyaha bwatanze urugero rwa miliyoni mirongo itatu n'ebyiri zishyuwe iduka ricuruza ibikoresho by'ubwubatsi nyuma hari ushinzwe ubwubatsi akajya kuyagaruza ngo abayobozi barayashaka hari kandi amafaranga yahawe abandi batakoze imirimo aho uwitwa twizeyimana emmanuel yahawe miliyoni icumi zo gusakara igisenge cya hoteli dove kandi byarakozwe n'abandi uyu yasabwe na sindayigaya nawe uregwa kuyasubiza yemera gutanga agera kuri miliyoni zirindwi avuye ko tom rwagasana zishaka ubushinjacyaha bwavuze ko hari umukozi wakoraga isuku witwa wimana yohani wanyuzwagaho amafaranga akayabikuza akayaha abarimo na rwagasana uyu ngo yanyujijweho sheki zirimo iya miliyoni zirenga magana abiri akaba yarabikuzaga rimwe akayaha abayobozi mu ntoki ayandi akayaha abashoferi barimo wa rwagasana ngo ayabashyikirize mu kwiregura tom rwagasana yemeye ko yajyaga asinya ku masheki kuko yari abifitiye ububasha asaba ko ubushinjacyaha bwakwerekana uburyo abantu bamushinja ko yasubiraga inyuma akabambura amafaranga yabaga yayabahaye ko bakwerekana aho yabasinyiye bamusubiza ayo mafaranga umucamanza yabajije rwagasana icyo yakoze ngo agaruze amafaranga yanyerejwe tom rwagasana yavuze ko nta faranga na rimwe ryigeze rinyerezwa muri adpr avuga ko hakozwe igenzura n'ibigo bizwi byemewe kandi iryo genzura ryemejwe n'inteko rusange ya adpr ryagaragaje ko nta faranga ryanyerejwe muri adpr uwunganira rwagasana metre christophe niyo mugabo yavuze ko nta mpamvu zikomeye zituma uwo bunganira yafungwa by'agateganyo metre christophe niyo mugabo wunganira rwagasana yavuze ko atangira kubazwa bwa mbere yari mu mahanga ko atigeze ahaguma ahubwo yihutiye kugaruka mu rwanda ngo asubize ibibazo bya polisi uyu munyamategeko yavuze ko iki ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko umukiriya waramutse arekuwe agakurikiranwa ari hanze adashobora gutoroka ubutabera yasobanuye ko ubushinjacyaha bushinja umukiriya we kuba yarasinye kuri sheke za miliyoni eshanu akongera agasinya kuri sheke ya miliyoni icumi ibi bidasobanuye ko yarangije umutungo ungana na miliyari ebyiri n'igice nk'uko ubushinjacyaha bwemeza ko ariyo mafaranga abaregwa banyereje mu itorero metre niyo mugabo yasabye urukiko ko rwafungura rwa gasana kuko afite uburwayi bukomeye yongeyeho ko yari amaze icyumweru mu bitaro byitiriwe umwami fayisari ndetse yaneretse umucamanza urwandiko rwa muganga undi wasabiwe gufungwa iminsi mirongo itatu y'agateganyo ni madamu mutuye mariya christina yari umubitsi w'itorero rya deperi nawe aregwa kunyereza amafaranga y'itorero uyu mudamu utigeze ahakana ko yasinyaga ku masheke yavuze ko byari mu nshingano ze nawe ahakana ko nta faranga ryigeze ribura mu itorero ryabo uyu yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kwita ku muryango we nk'umubyeyi nawe yavuze ko adashobora gutoroka ubutabera kuko abazwa bwa mbere na polisi y'igihugu wari mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu ariko yahisemo kugaruka mu gihugu guhakana icyaha byakozwe n'abandi baregwa bane barimo sindayigaya teofira sebagabo leonari n'iyitunga sitarato n'agasore valence bose bavuga ko nta kunyereza umutungo byigeze bikorwa urubanza rw'abari abayobozi bakuru ba dpr ruri mu manza zakurikiranywe n'abatari bake biganjemo abayoboke b'iryo torero bari bafite byinshi bavugaga aba ni abayobozi bacu cyane ko byanaduteye agahinda kumva itorero ricitsemo igikuba kumva ko abayobozi bacu baguye muri kesi imeze kuriya byaduteye guhungabana ariko hari n'abacitse intege nyine natwe impungenge dufite ni uko iriya nzu twahereye mu igitangira tuyubaka none tukumva ko amafaranga twayitangiye n'ubundi ntiyatanzwe ubwo se nayatanga mfite ikihe cyizere noneho ko yishyura ni uyu mwuka uje muri iki gihe kuko nyine ni satanu uturwanya ariko nawe urumva icyizere cyo kongera gutanga amafaranga cyo cyarayoyoka ibibazo byavutse mu itorero adeperi bavuga ko bizasiga itorero ricitsemo ibice ntiyaba agiye kure y'ukuri hari igice cy'abakirisitu bemeza ko abari ku buyobozi ubu babaririye umutungo ikindi kikavuga ko ari inzangano za bamwe batari mu buyobozi bifuza guhirika ubuyobozi buriho ngo babasimbure umwanzuro w'urukiko ku bari bukora batandatu utegerejwe tariki ya makumyabiri na gatanu z'uku kwezi asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi urongoye igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere mu gihugu aremeza ko urudandazwa rw'abigeme n'abakenyezi rucibonekeza yabishikirije ejo ku munsi wa mbere igihe hatanguzwa mu gisagara cya bujumbura uruganda ku bapolisi bakorera ku mbibe eh, ku bijanye no kurwanya urwo rudandazwa rw'abantu ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanga komiseri jimi hatungimana arongoye igipolisi c'uburundi kijejwe imbibe n'ibirere avuga ko naho ico gipolisi cakoze ibishoboka kugira kigwanye urudandazwa rw'abantu na cane cane rw'abakenyezi n'abigeme asanga rwarabandanije uwo mutegetsi wa paf avuga ingingo bafashe kuri uwo mugwi w'abantu bamaze kubona ko baza gusaba impapuro z'inzira ku bwinshi twebwe rero icyo dukora n'ahari urugamba rukomeye turagerageza umuntu wese akidondora tukongera tukamubaza n'ibindi kubera twamaze kumenya abo bantu ko bariko baragenda mu rudandazwa dutegereza kumenya bagiye he bagiye gukora iki abana b'abakobwa cyangwa abadamu ni abantu badafite amashuri menshi rero bose bavuga bimwe nta kindi bavuga ubu bageze aho bavuga ati tugiye muri sawuza umubaje uti sawuza ni hehe ati sawuza ni sawuza naho umurundi wese ategereza gutunga igitabo cyitwa pasiporo kandi ategereza kugira ingendo uko abibona twebwe rero izo ngendo twarazigabanije n'ibitabo turabibima amenya muri urwo ruganda rwatunganijwe kuva kuri uno wa mbere ku bapolisi bakorera ku mbibe uhagarariye urwego rujejwe gukurikirana abimukira oyeme mu mfunyafunyo y'igifaransa nabo nyene yemeza yemeza ko urudandazwa rw'abantu rubaho mu burundi santiago perez ajejwe ibikorwa by'ubutabazi muri urwo rwego afatira cyane cyane ku baje gukora ibikorwa byo mu mirima mu bihugu bihana imbibe n'uburundi bafatwa nabi La migration des jeunes hommes, une fois que la, soit les études sont terminées, l'année scolaire est finie ici au Burundi, perez ati ibyo kwambuka imipaka bibonekezana cyane cyane ku rwaruka ruhejeje amashuri rwicaye imuhira iyo imbura rirangiye mu burundi hari urwaruka rutari ruke ruca ruja mu bihugu guca ingero ikibashikira rimwe na rimwe ni uko ruca rwirukanwa muri ibyo bihugu rutaronkejwe agahembo hari n'abarundi bakotesha imirima hageze kwimbura bakirukanwa bagataha uko bagiye retourner dans les pays.
igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere gishikiriza ko abo bigeme n'abakenyezi bamaze kubona ko babahagurukiye bahinduye amayeri yo kurengana imbibe bakoresheje murekarengane lese pase mu gifaransa komiseri mukuru w'igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere avuga ko bamaze kugabisha ibipolisi byo mu bihugu bibanyi twamaze kubabwira ati muragaba umurundi kazi imigwi y'abarundi kazi muzobona batanu batandatu bariko baragenda uku ubu bagenda uku ubu hagarika amapasiporo yabo yaturungika hanyuma nabo nyine muce mubaturumikira mufashanije n'ubuserukizi bw'u Burundi muri ivyo bihugu ivyo rero aho niho tugeze naho hari abigeme n'abafasoni b'abarundikazi baguma bashaka kuja mu makungu bavuga ko baba bagiye kurondera ubuzima hari abagaruka bavuga ko bahaboneye amahano uno mwigeme adashima ko tumuvuga izina ku mvu z'umutekano wiwe yaragiye gukorera mu gihugu ca koweti agaruka imvumure navuye mu buganda bambwira yuko ngiye muri koweti ngiye gukora akazi ko muri hoteli barambwira na salari ngiye gukorera bambwira ko ngiye gukorera mil dola nariko ndiga hama ndahagarika ishuri ndagenda ariko ngiye nsanga ivyo bari banyemereye nasanga atari ko kazi nari ngiye gukora nsanga na kandi na kazi ko mu nzu kandi akazi karuhisha amazu yabo ni manini ugasanga nk'ahantu hashobora gukora nk'abakozi nka batatu canke babiri ugasanga hakorera umuntu umwe wenyene ugasanga ni wenyene ugakora ako kazi nta kuruhuka gufungura n'ikibazo hari abakubitwa hari igihe ugwara nivuze ko ugwaye ntibakuvuza canke uvuze ko ugwaye bakaguta no mw'ibarabara akagukorera mabi umva kirageza kugwara ufite n'ubuzima bubi gusa buri hariya anya uruganda ku bapolisi bakorera ku mbibe ku bijanye n'ingene borandurana n'imizi urwo rudandazwa rw'abantu rwatunganijwe n'ubuserukizi bw'ingoma y'ububirigi mu burundi rukazomara iminsi itatu ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ishuri ryisumbuye ry'inyamagana muri komine ya bugendana mu ntara ya gitega hagati mu burundi niho abanyeshuri biga mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye batangura ivyigwa imvuye uko gucererwa ni ibura ry'abigisha mu gihe mu bushikiranganji bw'indero bwaburije abavyeyi gutanga amafaranga yahora ahembwa abigisha babakutsa kivi bita vakatere mu rurimi rw'igifaransa ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel d'antoine nsabimana ishuri ryisumbuye ry'inyamagana riri muri zone ya mugera komine ya bugendana intara ya gitega ni ishuri riri ahantu hagoye gushika ko amabarabara yononekaye hamwe hamwe n'ibiraro byarasenyutse kuva kuri uno wa mbere n'ivyigwa vya kino gice c'umwaka vyatanguye kuri iryo shuri mu gisata cigisha ibijanye n'indimi ni mu gihe ayandi mashuri haheze ukwezi batanguye manirambona tarasisi arongoye iryo shuri ry'inyamagana aratubwira icatumye ivyigwa biteba ico kibazo cyari cyahanutse kubera tutagira abigisha nabo twari tumaze iminsi twikora ko babakutsa kivi kubera hari hasohotse ingingo ivuye ku mushikiranganji aratubwira ati ni si byiza kuguma musaba amafaranga ababyeyi tumaze kumva rero iyo ngingo twarayubahirije kubera rero cya cya kibazo tuba dufite cyo kutagira abigisha turahagarika babakutsa kivi ba bana rero baca baca mu mihana bararyama manirambona tasisi amenyesha ko umushikiranganji jori n'indero yabaye urusha rudasanzwe rwo gukoresha abigisha babakutsa kivi ariko ababyeyi n'ubuyobozi b'ishuri ntibarahuriza guhitigiri icamahera yotangwa ku mwana baragishikirije umushikiranganji nawe rero yaraduhaye uruhusha rw'uko twosubira kwiyungunganya dufatanije n'ababyeyi none rero narabateye akama Aba- abana baragarutse nababigisha ndabamira yuko bazokora hama bakaronka agashibuka bute k'uwo mu ruho ikibazo rero cyako kitora umuti gutyo umwana ari amahera angana iki ku kwezi mu gice cya mbere bari icyatanu ayo twakuramo yo bakotsa kivi n'aba- n- n'umuzamu aturaririra rino shuri aho rero yari icyatanu mu gice cya mbere twari dufise abana ba- bagwiriye ubu rero bamwe barahevye bamaze guheba ndashira inkoranya abavyeyi tuca dusanga tuca tuduza tuca tuja ku bihumbi bibiri nivyo bariko barariha mu gice cya kabiri naciye mparura ku bavagateri ku masaha mirongo itatu ba- biga mu ndwi naciye ndabwira ko bazoriha bine n'atanu naho ku bijanye n'ingaruka zishobora kuba kuri abo bana kubera uko gucegwa uwo muyobozi agira ati ukwezi ni kuniniya ku masaha mirongo itatu na- n'atanu atari karigishwa ntizuhubura ingaruka mbi ariko byose bigwa n'abantu nzoca nikora kunkurira hiyonye ibugendane dese ndamubwire twebwe iyi izi ndwi dutaye uko ari zine tuziriye abazokora ibibazo nabo kuri ubu abo mu w'icyenda bahora bafashwa na- n'abakutsa kivi hariho abariko barabigisha ibintu nyine ntabona neza ko batahura mugabo nk'ubu nsubirije umudesete no mu lisansiye urumva ko nti- ntibiguma biryoshye kwa kundi mbega umufise urutonde rw'abigisha mujeje gukurikirana banganiye abigisha duf- dusanga ikivi ngaha n'abigisha batanu muri pose fondamentale uretse jewe nahigisha ivyigwa bibiri mu vyigwa cumi abandi bose barabakotsa kivi niba ariko baransaba raporo ni ukuri ntatanga yuko ngaha dufise zero pourcent d'enseignants muri pose fondamentale bangira inama pierre carave umwigisha kuri iryo shuri asanzwe ari muri komite ijeje gutunganya ishuri amenyesha ko kino gice gitanguye basa n'abihebuye nk'abarezi ku bw'uwo mwigisha atuworera yorera ibikura bangira imana pierre carave twebwe turabona yuko turiko turera dusubira inyuma kuko muri ico kiringo abo twari twiyumviriye yuko umwaka uzohera baratanguye bakazogira ico bavamo vyaciye vyanka kuko baraza ngaha kw'ishuri abantu bakaguma bicara yatanakimwe ariko barakora deo nimbesha umuvyeyi ari mu baserukira abandi bavyeyi muri komite ijeje gutunganya ishuri asaba leta kurungika abigisha kugira ngo umutwaro uve ku bavyeyi ibyo dusaba by'ukuri dusaba abantu nzi bakwiye abantu- abarimu dufate indirimbo dusaba cyane cyane n'abo bantu nyine baba basaba leta yobirungisa kugira ngo turabe ko abana bacu bokwiga nduwimana isaac aserukira abandi banyeshuri kuri iryo shuri ati twebwe tumeze nk'aho twiga mu mashuri y'abigenga turiko turaraba amafaranga turiha tukajya turaba n'andi mashure ntiworaba ukuntu natwe two- twokwiga nk'abanyeshuri biga mu mashure ya leta kuko ubu tubona ko umengo twaba turi nko muri prive baba abanyeshuri biga kuri iryo shuri reka n'abavyeyi babo basaba abajejwe indero gutora umuti w'abigisha kuri iryo shuri canke barungika abana bahererewe kwiga ku yandi mashuri afise abigisha bahembwa na leta iryo shuri ryisumbuye rimaze imyaka indwi ritanguye ariko abigisha bagiye kubura aho batanguriye kwigisha igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye inyamagana muri komine ya bugenda intara ya gitega ni hagati mu gihugu c'u burundi fidel antoine sabimana ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
radiyo ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
imyaka ibiri irashize igihugu cya yemeni gisizwe iheruheru n'imirwano hagati y'umutwe wa abuti urwanya guverinoma yatowe raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko kuva izi mvururu zatangira mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu zaguyemo abantu bagera ku bihumbi bine magana inani hakomereka abagera ku bihumbi umunani magana abiri ndetse abandi bagera kuri miliyoni eshatu bakurwa mu byabo kugeza ubu miliyoni cumi na zirindwi by'abatuye yemen bugarijwe n'inzara ikabije izi mvururu zateye ibibazo by'ubukungu mu gihugu hose ntibyoroshye kubona ibiribwa ubuvuzi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli cyane cyane ko na mbere y'izi mvururu yemen yari ibeshejweho ahanini n'ibintu biva hanze ku kigero cya mirongo icyenda ku ijana ibi bigashimangira ko kugeza ubu iki gihugu kitashobora kubeshaho abaturage bacyo nta nkunga leta zunze ubumwe za amerika nicyo gihugu kigenera yemen inkunga nyinshi ku isi mu kwezi gushize kwa kane amerika yatanze inkunga ingana na miliyoni mirongo icyenda n'enye z'amadolari ndetse n'ubufasha bw'ibanze ku batuye yemen kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu inkunga yose amerika imaze kugenera yemen ibarurwa muri miliyoni magana atanu makumyabiri n'esheshatu z'amadolari izi mfashanyo ziganjemo ibiribwa n'amazi zigenerwa imiryango yasizwe iheruheru hakaniyongeraho ubuvuzi bw'ibanze no kwita ku mirire y'abana ibi byongeraho kandi gutanga ubumenyi bw'ibanze mu gukumira indwara ziterwa n'umwanda ndetse no gushakiraho kuba abantu imirwano yavanye mu byabo leta zunze ubumwe za amerika irakora ibishoboka byose mu kubungabunga ubuzima bw'abasizwe iheruheru n'iyi ntambara hanarebwa uburyo yahoshwa burundu binyuze mu biganiro by'amahoro amerika kandi irahamagarira ibindi bihugu kongera umubare w'imfashanyo bigenera yemen ndetse no kuhageza ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi kugira ngo iki gihugu cyongere kwiyubaka
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
Listen, seeing you got ritualistic. Cleansing my soul of addiction for now, cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, cause we're falling apart. passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, no. Listen, harder building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, no. No. Passionate from miles away. Passive with the things you say. Passing up on my always. I can't blame you, no. No.
nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.